radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madamu victoire ngabire umuhoza aravugwaho kuba yari inyuma y'ibikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi ni mu rubanza rw'abayobozi abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru abamotari batanu barishwe abandi barenga icumi barashimutwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuba tuvuye ng'imasisi turi kuzigoma tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga ni umurambo wiryamye mu muhanda usanga umukiriya wabonye muri parikingi ugasanga umurambo uryamye ku muhanda ni umurambo w'umukiriya ubwo bicwa ni ku mpande ebyiri barashyira mu majwi umu umutwe wa M makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta FARDC na Wazalendo wasuza uruzinduko rwe muri Angola Perezida Joe Biden wa Amerika yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Angola na Vice Perezida wa Tanzania ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu buravuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madamu victoire ingabire umuhoza ko yari inyuma y'ibikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi byavugiwe mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa gukorera muri icyo gihugu eric bagira ubusa ari ku rukiko rukuru i kigali eric bagira ubusa wiriweho none ibyo birego by'ubushinjacyaha kuri victoire ingabire umuhoza bishingiye ku ki ubushinjacyaha bubishingira ku magambo buvuga ko ari madamu victoire ingabire umuhoza wafashe iya mbere akusanya abayoboke be barangajwe imbere na sirivensi domana ufatwa nk'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'abayoboke ba darufa umurinzi abahuza n'abanyamahanga bagombaga kubanza kubahugura mu rurimi rw'icyongereza bakabanza bakamenya kuko abo banyamahanga ngo bavuga indimi z'icyo ururimi rw'icyongereza ariko noneho nyuma yo kumenya urwo rurimi bagombaga gufata amahugurwa amahugurwa agamije kumenya uko barwanya ubutegetsi bita ubw'umunyagitugu badakoresheje imbunda cyangwa se imbaraga
bisobanura iki gushaka guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga urukiko rubyakira gute rufata gute icyo kirego urukiko ntabwo ruragaragaza uko rubyakira ahubwo ukurikije wenda ibisobanuro by'ubushinjacyaha kuko kugeza kuri uyu munota tuvugana kuri radiyo ijwi ry'amerika nibwo bugifite ijambo busobanura uko ibyo bikorwa byagombaga kugenda abarwanashyaka cyangwa abayoboke b'ishyaka darupa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda ahubwo ko bita agatsiko kuko ngo buvuze ko ari ishyaka bukaba bubahaye agaciro bakavuga ko ari abantu bagombaga gukoresha uburyo bateza intambara kuko bavuga ko mu ntambara ushobora gupfa abantu benshi ariko noneho bikozwe mu buryo bwemewe cyangwa butagiriweho butaza cyane nabwo ubwo butegetsi bwavaho buvuga ko hari umunyaseribiya wanditse igitabo gikangurira abantu gukuraho ubwo butegetsi mu nzira z'amahoro cyangwa zidakoresheje imbaraga ariko bakavuga ko bagombaga gushishikariza abaturage imyigaragambyo imyigaragambyo bagahera ku baturage bafite ibibazo by'amasambu abarimu bavuga ko abantu bababaye ndetse n'abazunguzayi bafatwa ngo nk'umwanda mu mujyi wa kigali aho ngo nibo bagombaga kunyuramo babashishikariza iyo myigaragambyo bakavuga ko ubundi bagirwaga inama zo kwirinda abarokotse jenoside bakirinda abasirikare ndetse n'abapolisi bakirinda abavuye muri uganda ndetse na tanzania na burundi kuko ngo abo ngabo bari mu maboko ya leta bakavuga ko ariko mu barokotse jenoside hari abantu bashobora kubumva barimo madamu idamu iryamugwiza ubu ngubu wafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside ndetse na emmape karasira muri magambo make ni ukwambara jenoside nshimiyimana eric bagira ubusa twibutse imiterere y'abaregwa ni bantu ki imiterere y'abaregwa barangajwe imbere na siriven sibomana siriven sibomana ubushinjacyaha buravuga ko ibirego nk'ibi ngibi atari ubwa mbere abirezwe gutibutsa ko ya bibiri na cumi na kabiri yafunzwe imyaka itandatu n'ubundi ashaka kuvuta igihugu umudendezo burashyiramo umunyamakuru donetse nsengimana w'umubavu tv ndetse na umbavu doti komu bukavuga ko ariyo wagombaga kwifashishwa mu kugira ngo hamamazwe icyo ubushinjacyaha bwita imigambi mibisha kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi bukivuga ko mu bandi bagombaga kwifashishwa harimo umunyamakuru niyo nsenga diyedone aliyanse cyuma hasani wa icyuma tv nawe kugeza ubu ngubu ufungiwe ibyaha byo kwiyitirira umwuga no gutangaza amakuru y'imbuha venusen nshimiyimana uriya diyedone niyo nsenga ariya cyuma hasaniwe ngo byakozwe yafashwe atarasibwa muri iyo migambi eric bagira ubusha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku rukiko rukuru i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ukomeze ukurikirane ayo makuru uze kuyageza kumva ijwi ry'amerika mu makuru yacu ataha ndagushimiye nanjye venusen nshimiyimana kandi wifurije umunsi mwiza n'akazi keza turisegura ikirere nticyatumye tubona umurongo wa telefone uyunguruye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru abamotari batanu barishwe abandi barenga icumi barashimutwa byakorewe ku muhanda uva goma ujya muri teritwari ya masisi abakoresha uwo muhanda baravuga ko bafite umutekano muke inkuru irambuye jimishu kandi bakomera bamwe mu bamotari ijwi ry'amerika yavugishije ibasanze kuri parikingi ya masisi iherereye mikeno no kuri parikingi ya rwasama zose zerekeza muri teritwari ya masisi bavuga ko ubu gukoresha umuhanda uva goma ujya mu teritwari ya masisi kuri bo ari ukwijugunya mu cyobo cy'intare kubera ku buryo werekeza aba banyekongo bavuga ko kuri inshuro bibasirwa cyane n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe itandukanye irimo wazalendu ku ruhande rumwe na m makumyabiri na gatatu n'ubwo igice kimwe cy'uwo muhanda kigenzurwa na faridese na wazalendo ikindi kikagenzurwa na m makumyabiri na gatatu aba bamotari bavuga ko izo mpande zombi zigira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bubakorerwa aho ibyo bibera ni ukuva nzuro mu birometero cumi na bitanu uvuye mu mujyi wa goma kugera sake muri teritwari ya masisi hagenzurwa n'ingabo za leta ubwicanyi ni bwinshi kandi tarakaseri nazo ni nyinshi urabona kujya amasisi haba hariho bariyere wahura n'umuntu ngo mpereze amafaranga runaka wayabura ni isasu wayabura ni igiti watinda ni igiti ugasanga no kwamburirwa mu nzira bimwe na bimwe tuba dufite hari nk'isaha bavuga ngo ni yere ya kipomba nayo hano isake aho tuba turi kunyura tuvuye kuzana ibintu isa masisi vrema nayo iriya saha ya yere de kipomba nayo idukoraho cyane kuko abenshi tuyigitakariza mw'ubu ubuzima kuko iyo bakurashe cyangwa bagukubita ukahinduka ikirema watakarije ubuzima kuva aho intambara hagati ya faridese na emu makumyabiri na gatatu yuburiye cyane mu bice bitandukanye bigize iyi teritware kuva mu kwezi kwa mbere bibiri makumyabiri na gatatu urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda uva mu mujya muri masisi rwaragabanutse bikomeye icyo gihe bamwe batinyaga ko bashobora guhura n'ibisasu ndetse na bombe byaterwaga mu baturage biturutse ku mpande zari zihanganye n'ubwo uyu muhanda utagikoreshwa cyane nka mbere y'intambara aba banyekongo bakora imirimo yo gutwara abantu n'ibintu bavuga ko aribwo buryo bwonyine bubafasha guhahira imiryango yabo umwe muri bo yatubwiye ko ibibazo biri ku mpande zose ngo ikiri kuza gutuma twumirwa noneho birenze ni uko turi kuje wenda kuba tuvuye ng'imasisi turi kuzigoma tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga ni umurambo wiryamye mu muhanda cyangwa umukiriya wo wabonye muri parikingi ugasanga umurambo uryamye ku muhanda ni umurambo w'umukiriya ubwo bicwa ni ku mpande ebyiri ku mpande y'abazarendu no ku mpande ya M23 iyo bafashe ngo umuntu ufite urugo bakakujana bakakurangizanya ibyumweru bibiri wenda uri gukoresha moto y'abandi uri gukorerana aba bamotari bavuga ko umuzi w'ibibazo nk'ibi ari ukubera ko bamwe mu bayobozi badashyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano birambye muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru hari icyo basaba ubuyobozi kuko M23 itari yabaho abazarendo ntayo bari bariho nabo tukaba dusaba abayobozi bakadufasha baka gukora amaoperasiyo yo kwirukana M23 bagasubira iyo bavuye tukabona natwe umutekano icyakwiye gukorwa ni uko aba bayobora abayobozi babagumye kubabwira ingingo ngenderwaho bagomba kugenderaho ko natwe tuba dushaka kugira ngo dukore akazi nabo baba bari mu kazi ko igihugu ni umutekano ariko bakagombye kumenya inshingano zabo natwe tukamenya devuware zacu buri muntu akubahiriza inshingano ze kubaza rero basaba amafaranga buri muntu ushaka asaba amafaranga ariko iyo tugeze masisi za emuventura aho bafite bariyeri imwe twiyishyuraho mu kiganiro n'ijwi ry'amerika bwana tobiro icyo tubika hangu umuyobozi w'ishyirahamwe lutte contre les violences faites aux villageois rirengera uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Masisi yemeza ko iyi minsi mike ishize yasize icyuho mu bamotari.
Ni hali ambayo ime, imekuwa wazi na imeonekana kwamba Ni ibintu bigaragara cyane kandi biterwa n'abanzi b'amahoro bica abaturage cyane abamotari n'abagenzi bakoresha uriya muhanda. Ubu tuvugana icyumweru kitarashyira abantu batanu bamaze kwicwa bose biciwe muri uriya muhanda. Birababaje cyane kubona abantu bava hano mu mujyi wa Goma abandi bakava amasisi baza gushakisha ibitunga imiryango yabo bagasiga ubuzima mu mihanda turasaba leta gukora ibishoboka ikagarura amahoro bityo impunzi zigasubira mu byabo akazi kabo kagakomeza watu wawelesha kufanya makazi ambayo walikuwa wanafanya mbele ya ukimbizi.
twagerageje kuvugana n'impande zirebwa n'iki kibazo cy'ibikorwa by'ihohoterwa n'urugomo bikorerwa abamotari muri uyu muhanda tubona bamwe mu bayobozi b'inzego za leta muri teritwari ya masisi baraka gabriel uhagarariye guverineri w'intara muri ibyo bice yadusubije agira ati c'abavuga ko abazalendo na FRDC bari kurwa bari gutesa abaturage mwayira nzira ija masisi ivuye mu mujyi wa Goma ni kinyoma kidakwiriye ariko umuntu wese wabukoreshwa na n'abantu bo kuri M23 kugira ngo harabike leta ya Kivu cyangwa leta uh, bagumbye kwisubiraho kuko byanga byakunda nta hantu guverineri w'intara yacu yigeze agurisha nta hantu Felix perezida wacu w'igihugu yigeze agurisha naho ku ruhande rwa M makumyabiri na gatatu twavuganye na Lieutenant Colonel Willy Ngoma umuvugizi wa gisirikare wa M makumyabiri na gatatu ntiyabasha kudusubiza kuri telefoni atubwira ko yari mu nama ariko twandikira ubutumwa bugufi agira ati abavuga ko tubahohotera ni bamwe muri babandi abandi batifuza ko amahoro arambye akongera kugaruka mu gihugu cyacu abamotari basanzwe bakoresha izi nzira kandi tubarindira umutekano ibyo bindi rero sinzi iyo babikura n'ikibibatera kubivuga twebwe aho tuyoboye hagaragara ituze mu matangazo atandukanye yo mu minsi yashize umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wagaragaye nawo ushinja ingabo za leta faridese gufatanya na wazalendo mu gutoteza abaturage bava mu bice biyoborwa na emu makumyabiri na gatatu ibashinja ko bakorana bya hafi nawo faridese nayo kugeza ubu ivuga ko M makumyabiri na gatatu ariyo yishyuza amafaranga menshi cyane bakora ubucuruzi bwabo bakoresheje imodokari na za moto baturutse mu mujyi wa Goma Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
asoza uruzinduko rwe muri angola perezida joe biden wa amerika yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu ba repubulika ya demokarasi ya kongo zambia angola na visi perezida wa tanzania inama yabereye ku cyambu cya lubito amaze gusura umushinga w'iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi watewe inkunga na leta zunze ubumwe za amerika umuhanda uzajya unyuzwamo amabuye y'agaciro akenerwa cyane mu iterambere ry'ikoranabuhanga tenisa kuri mutijima umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero igihumbi na magana atatu wiswe umuhora wa robito robito koridoro uva mu bice bya zambia bikize ku mabuye y'umuringa ukagera ku cyambu cya robito kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa angola uyu muhanda uzakora icyiswe umuhora w'ingamba z'ubukungu ukaba uterwa inkunga binyuze mu kigo partnership for global infrastructure and investment cyashinzwe n'ubutegetsi bwa perezida biden bugamije guhangana n'ikigo belt road initiative cy'ubushinwa kugeza ubu ubutegetsi bwa biden buvuga ko bwiyemeje gutanga hafi miliyari enye z'amadolari kuri uyu mushinga perezida Biden kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu murwa mukuru wa Angola yavuze ko uyu mushinga yawuhisemo bitewe n'uburyo akunda gari ya moshi zitwara abagenzi yavuze ko ubwo yari senateri yahoraga ajya Washington avuye Wilmington muri leta ya Delaware na gari ya moshi urugendo rw'ibirometero magana atatu na mirongo ine atera urwenya ku mbaga yari yaje gutega amatwi ijambo rye aho yari ku nzu ndangamurage y'amateka y'ubucakara iri mu murwa mukuru wa Angola perezida Biden yagize ati ndababwiza ukuri hamwe n'ibi bitangazamakuru byo muri amerika biri aha ko nshobora kuba ndi umuntu wa mbere ukunda gari ya moshi muri amerika kuri uyu wa gatatu Biden yatemberejwe icyambu cya Robito ndetse ahura na ba perezida Joao Lorenzo wa Angola, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Hakainde Hichilema perezida wa Zambia ndetse na visi perezida wa Tanzania Philip Mpango. Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Biden yabonye gari ya moshi yakozwe n'ikigo General Electric Locomotive cyo muri Amerika, iyi ikaba ikoreshwa mu gutwara imizigo ku muhanda Robito Atlantic Railway. Ibi biro by'umukuru w'igihugu byatangaje kandi ko Perezida Biden yasobanuriwe ibijyanye n'imirimo yo kongera ubushobozi bwawo irimo gukorwa ubu n'uburyo bizazamura ubucuruzi mu karere no ku ruhando mpuzamahanga. yasobanuriwe kandi amavugurura ateganijwe gukorwa kuri ibi bikorwa remezo umushinga watewe inkunga n'ikigo cyo muri amerika gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'iterambere mpuzamahanga dfc abategetsi bakuru bavuze ko uyu muhanda wa gari ya moshi bitarenze imyaka icumi uzaba wamaze gukorwa wose kuva ku nkombe za afurika zo ku nyanja y'abahinde kugera ku cyambu cyo ku nyanja ya atalantika ku ikubitiro uzafasha mu gutwara amabuye y'agaciro akenerwa cyane nka kobalite n'umuringa avanywe imbere muri afurika agezwe ku nkombe z'inyanja uyu muhanda numara kuzura urugendo ubu rutwara iminsi irenga mirongo ine hakoreshejwe umuhanda ruzajya rukorwa mu masaha mirongo ine umwe mu bayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Biden aganira n'itangazamakuru yagize ati igitekerezo kiri muri uyu muhanda ni ukubasha gufata inkunga ya Amerika n'ubushobozi mu by'amafaranga bifite aho bigarukira noneho ukibanda cyane ku kubikoresha mu karere kamwe ibyo bitandukanye no kunyanyagiza ya nkunga na za mbaraga mu bihugu byinshi ijwi rya amerika yabajije uyu mutegetsi niba iba atari ugusubiramo imikorere yo mu gihe cy'ubukoloni yo kwitwarira no kubyaza umusaruro imitungo y'umugabane wa afurika nta bikorwa by'agaciro n'imirimo iramabiha abaturage bawo na cyane ko kuba abaturage b'uyu mugabane biganjemo urubyiruko rugenda rwiyongera bituma rukenera imirimo byihutirwa biboneka ko birimo guteza ingorane kuri nyinshi muri guverinoma z'ibihugu mu gusubiza uyu mutegetsi yagize ati ibyo sinemeranya nabyo ko ibi bikorwa kubw'amabuye y'agaciro kugeza ubu hari amabuye y'agaciro asohoka ariko icyo ntekereza iyi nzira ya gari ya moshi ikora ni uko bigusaba ibintu bike kugira ngo ugere ku by'agaciro ko hejuru kimwe muri ibyo ni amashanyarazi ahendutse ahoraho kandi ahagije kubaka urwo rwego rw'ingufu rero bigufasha kubaka ibindi byongerewe agaciro ibindi bibazo byagarutse ku kuba niba uyu muhate wa amerika uje nyuma y'imyaka irenga icumi ubushinwa butangije gahunda yabwo ya Belt Road Initiative uzabasha mu by'ukuri guhangana nayo Chris Ogunumodede umusesenguzi kuri politiki ya Afurika yavuze ko bigenzuye neza biboneka nko kwigana gahunda y'Ubushinwa bikaba nko kwemera mu buryo bweruye ko Amerika izi inyuma cyane y'Ubushinwa mu gushora imari muri Afurika nyamara ko uyu mushinga nta kinini ukora mu kuziba icyuho gisigwa n'Ubushinwa Wen Peng umushakashatsi kuri kaminuza ya Renmin mu Bushinwa yavuze ko imishinga y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uyu wa Robito Corridor nta kibazo iteje gahunda y'Ubushinwa uyavuga ko ibyo biterwa n'uko Amerika idashobora gutanga inkunga ndetse n'ibikoresho bikenewe ngo ibashe gushyira mu bikorwa umugambi wayo ujyanye n'ibikorwa remezo ku isi bwana wenga akanagaragaza ko amerika ubwayo ishobora kwitobera uyu mugambi ishyira igitutu cya diporomasi ku bihugu yateye inkunga ngo bice imikoranire n'ubushinwa no gukabiriza ivuga ku ngaruka mbi z'imishinga ya beritan road ku bidukikije ndetse no ku byo yita umutego w'imyenda ubushinwa butega ibihugu uyu mwenda w'ubushinwa uremerereye ibihugu bya afurika ni ikintu biden yakomojeho mu buryo buziguye mu ijambo rye ryo kuri uyu wa kabiri ashaka kugaragaza amerika nk'umufatanyabikorwa wo kwizerwa gusa perezida Biden yanavuze ko igihe kirimo kumubana gito mu gihe yitegura gusimburwa na perezida watowe Donald Trump abasesenguzi bavuga ko uyu mushinga ushobora kuzakirwa neza na Trump kuko uhuje n'imikoranire ye na Afurika ishingiye ku bucuruzi n'ubuhahirane urakoze temistokle mutijima perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ategerejwe mu bufaransa aho azitabira kuri uyu wa gatandatu umuhango wo gufungura kiliziya yitwa notre dame y'i paris yari imaze imyaka itanu isanwa nyuma yo kwangizwa n'inkongi y'umuriro perezida trump azagenderera uburayi mu gihe abayobozi b'ibihugu byaho aho bafite impungenge ku buryo ubutegetsi bwe buzitwara kuri wotani umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja ya atlantika toma kamirindi katederari gatolika notre dame y'i paris yarahiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda byakubise inkuba ku isi kubera amateka yayo yari imaze iyi myaka itanu isanwa icyo gihe notre dame yari irimo igurumana trump yari umukuru w'igihugu muri manda ye ya mbere yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ati mbega ishyano yahamagaye kandi perezida emmanuel macron na papa francisco ababwira ko yifatanyije nabo mu kababaro mu mihango yo kongera gufungura notre dame ku mugaragaro perezida macron azakira abakuru b'ibihugu bagera kuri mirongo itanu umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco we yatangaje ko atazajyayo trump nawe azaba ari mu bashyitsi ba macron yabitangaje ku wa mbere w'iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga trump azajya mu bufaransa mu gihe perezida macron n'abandi bakuru b'ibihugu by'uburayi bagerageza kumwumvisha ko adakwiye gutererana otan trump yamye anenga uyu muryango nko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo yavugaga ko utakijyanye n'igihe yamye kandi avuga ko ibihugu biwugize biryamira leta zunze ubumwe za amerika n'imisoro y'abaturage bayo kuko byo bitishyura umusanzu wabyo w'umunyamuryango nko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangaje ko ibihugu bitanu kuri makumyabiri n'umunani byari bigize otan icyo gihe ari byo byonyine byuzuzaga inshingano zabyo muri iki gihe otan yaragutse isigaye igizwe n'ibihugu mirongo itatu na bibiri muri uriya mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani trump yageze n'aho avuga ko amerika ishobora gusohoka muri otan mu kwezi kwa kabiri gushize ubwo yiyamamazaga nabwo yagaragaje ko uko abona otan bitahindutse
umwe mu baperezida b'igihugu gikomeye yarahagurutse arambaza ngo nitutishyura uburusiya bukadutera uzaturegera naramubaje nti ntimwishyuye mufite ibirarane yaransubije ngo yego rwose twemere ko byabaye oya sinzabarengera ahubwo abarusiya nzabashishikariza gukora icyo bashaka cyose mugomba kwishyura nta kindi
abanyaburayi bakeneye otan na leta zunze ubumwe za amerika perezida wa polonye andreje duda niwe wabivuze neza ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi gushize
leta zunze ubumwe za amerika mu by'ukuri nihagarariye umutekano wa repubulika ya polonye n'umuryango wose wa otani
perezida duda yabivugiye mu birori byo gutaha ikigo cya gisirikare gishyashya cya amerika mu majyaruguru ya polonye gishinzwe misile zirasa kure ibyo bita misile balistique mu rurimi rw'igifaransa umushinga wacyo watangiye mu bihumbi bibiri n'umunani ku butegetsi bwa perezida george w bush abamukurikiye bose nabo barawukomeje nubwo bamwe mu bayobozi b'uburayi batangiye kwikubita agashyi abahanga basanga ari hahandi perezida trump azakomeza kubotsa igitutu umwe muri bo muri aba bahanga rero ni fabrice potier umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa rasmussen global gikora ubushakashatsi kandi kigatanga inama kuri politiki z'umutekano n'umubano w'uburayi na za amerika gifite icyicaro gikuru kimwe i buruseli mu bubirigi n'ikindi i copenhague umurwa mukuru wa denmark mbere yaho fabrice potier yahoze ari umuyobozi mukuru w'igenamigambi mu biro by'umunyamabanga mukuru wa otan yavuganye n'ijwi rya amerika ku ikoranabuhanga rya zoom
si impamya ko trump ashaka gusenya otani nk'uko byari bimeze mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko mushobora kwitegura ko azarushaho cyane gukarira bagenzi be aho kubabwira ngo bagere ku ntego y'umusanzu wa kabiri ku ijana by'umusaruro mbumbe wa buri mwaka igihe bazahurira mu nama yabo itaha ya otani mu kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu irahe mu buhorandi ashobora kuzababwira noneho kugeza kuri kabiri n'ibice bitanu ku ijana cyangwa gatatu ku ijana
mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihugu bimwe na bimwe byabigezeho koko polonye yatanze gatatu n'ibice icyenda ku ijana by'umusaruro mbumbe wayo gdp mu rurimi rw'icyongereza mu magambo ahinnye amerika gatatu n'ibice bitanu ku ijana naho ubugereki gatatu ku ijana hagati aho trump yahisemo umwe mu nkoramutima ze witwa matthew whitaker kugira ngo azabe ambasaderi wa amerika muri otan sena niramuka imwemeje urakoze toma kamirindi igihugu cya esipanye kigiye guha ibyangombwa byo gutura abimukira bagera hafi kuri miliyoni imwe batari bafite uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu bamwe mu banya esipanye baturiye inkombe z'inyanja baramagana uwo mugambi wa leta pierre claver hano iyo nkuru uyu mwaka igihugu cya esipanye cyakiriye abanyafurika benshi cyane cyane abaturuka mu bihugu by'uburengero bw'umugabane wa afurika nk'uko byatangajwe na leta y'icyo gihugu abarenga ibihumbi mirongo ine na kimwe nibo bari bamaze kwakirwa gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nk'icyo gihe hari hamaze kwinjira hafi ibihumbi mirongo ine nka bose baca mu ibahari no mu biyaga hamwe no mu zindi nzira zitemewe n'amategeko abo baturuka ahanini mu bihugu nka mali senegal maroc na mauritania ibahari ya atlantike igabura umugabane w'uburaya mu gihugu ca esipanye na afurika muri maroke niwo muhora ucamwo benshi naho abangana hafi yabo bahasiga ubuzima bavuga ko baba bagiye kurondera ubuzima bwiza mu bihugu bya buraya leta ya esipanye yatangaje ko ifise umugambi wo guha ibyangombwa abarenga gato ibihumbi amajana icenda bari babayeho binyegeza kubera ata byangombwa bafise abandi bakaba mu makambi y'impunzi leta y'ico gihugu ca esipanye yatangaje kandi ko yifuza guha akazi abakiri bato mu mahinguriro n'ahandi kuko bagifise inguvu yamara ivuga ko igiye no gucungera imbibe cyane kugira ngo ntihagire abandi basubira kwinjira muri ubwo buryo leta y'icyo gihugu cya esipanye ivuga kandi ko muri uwo mugambi izoha ibyangombwa abagera ku bihumbi amajana atatu ku mwaka ku mwaka ivyo bikazomara ikiringo c'imyaka itatu ivuga kandi ko abenshi bazokwiga abandi bagakora ubuzi bakinjiriza igihugu cabahaye indaro umushikiranganji ajejwe abinjira n'abasohoka wa esipanye elma sayiz yabwiye bagenzi bacu b'ijwi rya amerika i madrid ko leta ikeneye abakozi benshi basahiriza abageze mu zabukuru yagize ati ati turakeneye amakuru n'amatagisi yo kubeshaho no kuvura abageze mu zabukuru n'abakukuruka kuko ni benshi kandi n'igihugu kirimo abantu bashaje benshi tubwirizwa guhitamwo hagati yo kugurura imiryango no gutunga canke tukugara maze tugakena twebwe rero twahisemo inzira ya mbere ubu abanyamahanga bariho amakuru n'amatagisi ni hafi miliyoni zitatu bakabeshaho abatagishoboye gukora ikindi yavuze ni uko hazogabanywa kandi hakoroshwa uburyo butoroshe bwahoraho bwo kuronka impapuro zo gukora akazi yavuze ko bizotuma amahinguriro aronka abakozi bafise ubumenyi bukwiye bifuza ibyo bizoraba gusa abo iryo tegeko rizotogwa bari ku butaka bwa esipanye naho biri uko icyo gihugu kivuga ko kigiye no gufata ingingo ruhasha zikomeye zo gucungera inkengera z'amazi hamwe no guha uburyo ibihugu bya afurika nka maroc na senegal bimeze nk'umuhora winjira mu mazi kugira ngo uwo muvuduko ugabanuke abagize imana bakashika bobo nka bokar gay w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yavuye mu gihugu ca mauritania arashima iyo ngingo hamwe n'uko yashitse muri ico gihugu yari yarahabiye kuva kera yagize ati ati nibaza ko atawashitse ngaha yo kwifuza gusubira inyuma naho bomuha ibingana gute n'ingene twagorewe mu nzira kugira ngo dushike ngaha tuzorindira aho tuzoronkera ibyiza twarondeye kuva kera naho byoteba gute ico bikoze abanya Espagne cane cane ababa ku nkengera y'ibahari bariyamiriza iyo ngendo ya leta yo gushaka guha ibyangombwa abimukira bamaze igihe mu myiyerekano kuva mu kwezi kw'icumi abenshi bibaza ko bizotuma n'abari inyuma bisukira muri ico gihugu ku bwinshi uyu yabwijwe rya Amerika ati nta banyamahanga dushaka baza gukora ngaha icyo twifuza ni uguhubuzi abanyagihugu bose tubwirizwa kubaha isi n'agataka kacu kandi tugakingira bene byo ni twebwe sabo bazanano abana bacu none bazobaho gute ahubwo nibaduhimirize tubyare benshi aho kwakira abanyamahanga nimba bashaka abantu ku bwinshi ibyo biri uko mu gihe ibindi bihugu by'iburaya ahubwo biri mu rugamba bwo kwirukana no kwanka bimukira bisukira iburaya ku bwinshi ibindi bihugu nk'ubwongereza byifuza kurungika abimukira mu bihugu vya afurika nko mu rwanda kurindirirayo ubusabe bwabo bwo kuba iburaya naho leta nshasha y'ubwongereza yahagaritse uwo mugambi pierre clavin nkuru ku bwijwi ry'amerika ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi usinzira areba ikirago aba yigiza nkana umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'amerika